tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe hano washington dc muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo mu kanya tuyahera kuyagezweho hirya nino ku isi muza gushikirizwa na bagenzi bacu amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryitaho ibiribwa ku isi pama ryatangaje ko naho intambara ikibandanya muri sudani rigiye kongera gukorera muri ico gihugu ryafashe ino ngingo kubera ku bwayo bushamirane buri muri sudani bushobora gutuma miliyoni z'abantu basonza ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankusi pamu yavuze ko gutanga ibiribwa byitezwe gutangirira muri leta ya gadarefu gezira kasara na white nile muri iyi minsi iri imbere hagatangwa ibyo kurengera ubuzima benshi bakeneye cyane ubu iryo shami rya onu ryagize riti tuzakora mbere na mbere ku buryo umutekano w'abakozi bacu bose n'abafatanyabikorwa bacu udahungabana mu gihe tuzaba turimo kwita ku bantu biyongera bakeneye gufashwa kurusha abandi pamu yari yavuze ko ihagaritse operasiyo zayo ubwo abakozi bayo batatu bicwaga ku munsi wa mbere w'ubushyamirane hagati y'ingabo za sudani n'umutwe witwara gisirikari rapid support forces pamu yagaragaje ko abantu barenga miliyoni cumi n'eshanu bashobora kugira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri sudani mbere y'itangira ry'imirwano yari yanavuze ko yiteze ko umubare uziyongera uko imirwano izagenda ikara hagati aho umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yohereje muri sudani umuhuzabikorwa by'ubutabazi bwo mu bihe bikomeye martin griffith kugira ngo ajye gusuzuma uko ibintu bihagaze muri icyo gihugu ubwo yari ari nairobi muri kenya ejo kuwa mbere yanditse kuri twitter ati dukeneye kubona uburyo bwo kugeza imfashanyo mu gihugu no kwishyikiriza abo bose bayikeneye ndetse no kurinda abasivili dukeneye kandi gukora ku buryo abantu babona aho banyura hari umutekano bahunga ubushyamirane no korohereza operasiyo z'ubutabazi griffiths byitezwe ko agera muri sudani uyu munsi kuwa kabiri
ejo ni mukankusi hurakenuye tukivuga ku vy'intambara ya sudani impande ziriko ziragwana muri ico gihugu zagondojwe ziremera kamo zatewe n'amakungu ko kongereza agahengwe ko guhagarika intambara ayandi masaha mirongo irindwi n'abiri ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu fidele niyongabo kukumvikana guhagarika intambara kwari kuhasanzwe ariko nticyabujije ko abariko baragwana batavyubahiriza aka kandi gahengwe gategekanijwe kugira hatangwe umuhora abantu bacamwo kandi n'abasivile bashobore guhabwa imfashanyo ariko intambara zarabandanije uruhande rumwe rwagiriza urundi kuba rutavyubahiriza umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa pam cindy mccain yavuze kuri wa mbere ko ico gisata ca onu gikuyeho ingingo yo guhagarika ibikorwa cari cafashe igihe abakozi batatu ba pam bicwa ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane yavuze ko amaleta ya gedaref gezira kasara na white nile ariyo vyitezwe ko agiye gutangirwamwo imfashanyo ku banyagihugu bazikeneye abantu barenga miliyoni cumi na zitanu bari basanzwe mu bihe vy'inzara muri sudani mbere y'uko iyi ntambara itangura yavuze kandi ko yiteze ko ibi biharuro vyiyongera mu gihe intambara zibandanya leta y'ubwongereza yatangaje kuri uyu w'imana ko yongereje iminsi kugira indege yayo ibandanye ikura abanyagihugu muri sudani indege ya nyuma y'ubwongereza yavuye ku kibuga c'indege ci wadi seidna ku munsi wa gatandatu intambara hagati y'igisirikare ca sudani n'abiyongoye kuri leta yatanguye ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa kane abantu ibihumbi n'ibihumbi baravuye mu gihugu kubera intambara zabandanije kwiyongera abandi amajana n'amajana barishwe abandi ibihumbi barakomereka kuva izo ntambara zitangura
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo abajeje umutekano muri etiyopiya barataye muri yompi abantu mirongo ine n'indwi bagirizwa kugandagura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu jirmaye citsila yagandaguwe mu ndwi iheze yagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mugenzi wacu fidele niyongabo hadufitiye ibindi kuri no nkuru Girma ya Shitila ayoboye umugambwe mu ntara ya Amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye abo bantu mirongo ine n'indwi bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanywe ibigwanisho amabombe n'ibikoresho byo guhanahana amakuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijejwe umutekano abo bantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta yo mu ntara ya Amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba amhara itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri etiyopiya prospere repari yaratotejwe n'intagondwa zabo mu bwoko bw'abamuhara ku mbuga ngurukanabumenyi bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere abi ahmed amakuru ya leta yo mu ntara amahara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye yariko ateragana igisagara ca debre birhan kiri hafi y'ibirometero ijana mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa etiyopiya addis abeba girma yashitira ayoboye umugambwe mu ntara ya amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye abo bantu mirongo ine n'indwi bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanywe ibigwanisho amabombe n'ibikoresho byo guhanahana amakuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijeje umutekano abantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta yo mu ntara ya amahara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba amhara itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri etiyopiya prospere repari yaratotejwe n'intagondwa zabo mu bwoko bw'abamuhara ku mbuga ngurukanabumenyi bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere abi ahmed amakuru ya leta yo mu ntara ya amahara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye yariko ateragana igisagara ca debre birhan kiri hafi y'ibirometero ijana mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa etiyopiya addis abeba
inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko twumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo perezida w'uburundi aherutse kuduza imishahara y'abasirikare n'abapolisi abongewe agashahara barashima abatongejwe nabo bagasaba kugirwa nk'abandi ego leta dusaba yuko n'abandi bakozi yobongera ibiciro byabaye ndasi twebwe twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi abantu bose bakozi ba leta boshikirwa
aba ni bamwe mu bakozi bo mu burundi basaba kongerwa agashahara iyo nkuru turayigaruka ko handi hato nayo muri repubulika ya demokarasi ya kongo imiryango y'abantu amajana abiri biciwe mu ntambara hagati y'abarwanyi ba m23 n'ingabo za kongo isaba ko ababo batarashingurwa boshingurwa na iteka idonido y'ino nkuru ni mukanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika naye ndabice ku masonga mu kanya nkitangura burasirazuba bwa kongo hari ibiziga biharurwa mu majana byabonetse ahitwa ruhonga na kanlake y'ikibumba hagati ya teritwari ya masisi na nyirangongo bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika basaba leta ko bene wabo bashingurwa na iteka ishamwe mpuzamakungu onu naryo rigakora amatohoza kugira ngo ukuri kuri ubwo bwicanyi kumenyekane umenyesha amakuru wacu ari asanka darius igoma atubwira ibindi kuri no nkuru bikekwa ko benshi muri aba bantu biciwe hagati y'ukuboza k'umwaka ushize kugera kuri werurwe w'uyu mwaka harimo abagore n'abana bigaragara ko bishwe mu buryo butandukanye ikibazo cy'ingutu abaturage ijwi rya amerika ryavuganye nabo nuko kugeza n'ubu nta n'umuyobozi n'umwe cyangwa n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari babivugaho mukaneza Justine na yusufu karenga babuze ababo batanga ubuhamya uko ibi byabaye bari benshi bari bari kuja gushaka ibyo kurya abandi kuja kugura amakara kuko yubuze uko wabigenza udafite mu muri uja kugura amakara kugira ngo ubone ukuntu wabaho n'abandi ukuntu babaho ubwo rero benshi bagiye barafatirwa no mu yabagiye mu murima go gw'ibirayi bakamutsindayo ubwo rero bamara kumutsindayo kumva ngo umuntu wawe yagize ute yaragiye ni gutyo bimeze abantu baguye muri hakurya benshi ni abaturage muri hakurya hari hatuwe twagiye kubona tubona mu gitondo karekare saa kumi n'imwe saa kumi za mu- zo mu museke tubona batugezemo amabomba amasasu uwagize amahirwe yakijijwe n'amaguru abenshi bagiye barabafata bakaba baboha bakabica baboshe Mm, makuru turayafite abenshi bishwa bicwa n'imipanga mbese ubwo makuru turayafite menshi yuzuye abadamu bo uwo bafataga bamukozaga ibyo bamukoza barangiza bakanamwica abahinzi abacanyi b'amakara n'aborozi bari barimo bo muri iyi minsi turacafite ubwoba ariko leta idufashije ikaduha imbaraga twasubirayo kuko niyo turi tubere- tumerewe nabi ntitugira udusura ntitugira aho guhinga kuko imirimo twazikuwemo ubu tubayeho nabi cyane mbo nahamya ko nkaka gusa leta ntabwo yari yamenye ubuzima turimo Bamwe mu baturage ijwi rya Amerika ryasanze i Karuri Karake y'Ikibumba no mu tundi duce bavuze ko ubwicanyi nk'ubu nibwo bwatumye bahunga umusubirizo bava mu byabo bakemera kujya kuba mu mu kambi z'impunzi zegereye umujyi wa Goma cyokora bafite icyizere cyo gusubira niba guverinoma ikora icyo mbona mpagaze Claude Asa None leta yadusayidira kuko yabashingura yamara kubashingura tukagira umutekano mbese tukagira n'amayisha meza tukabona ukuntu twabaho ariko iyo buno turi kugenda tukagenda nda tubona indumbi mu nzira za bene wacu tugenda tudafite umutima gumwe tutekereza kuko natwe mu nzira baragirute baratwica ubwo tukagenda dufite ubwoba niyo mpamvu mwadusabira muri leta tu- mukatuberayo mbese mukadusayidira cyane tukabona kuko abo bantu bagirute bashyingurwa kuko abariko gari kubonekana umubiri gukaba rwarasize ibana bashingura tu bagashingura ngo magufa gakava hejuru kuko aho turindi twishimye ngo mararami ko dufite ku isi tu- tukubona dufite ibibazo bituremereye cyane sosiyete sivile ya nyiragongo aho karake yegereye ari naho hari umubare mwinshi w'abishyuwe yamaganye ibi bikorwa ikaba ivuga yuko itangara n'ubunebwe guverinoma ikomeje kugira muri iki kibazo kandi yarakivuzeho kuva kera irasaba leta ya kongo umuryango wabibumbye n'abandi ba- barwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kureba kandi bagashyira ingufu muri iki kibazo gisa nk'ikirengeje urugero rw'ibyabaye icyishishe muri rucuru Mambo Kawaya uhagarariye sosiyete sivile muri Nyiragongo yatabaje kuri radiyo ijwi ry'Amerika ati Unaona hivi kumeonekana ko hamaze kuboneka intumbi zigera kuri magana abiri benshi hakaba harimo abagore n'abana icyo dusaba ku bayobozi ni uko bohereza abasirikare muri utwo duce twari turimo ma makumyabiri na gatatu kugira ngo bagende bakomeze kurinda abaturage icyo dutinya ni uko ma makumyabiri na gatatu iramutse imenye ko tumaze kumva inkuru iri bukoresha uko ishoboye kose ihambe vuba vuba ababiciwe kugira ngo ubu bwicanyi busohoke mu ibanga kandi nibyo tugomba kurwanya turashaka ko guverinoma n'abafatanyabikorwa bakora nkete mu buryo bwihutirwa kufanya uchunguzi ambao wanaita anketi intara ya kivu ya ruguru iyoborwa n'abasirikare hakaba hatariho minisitiri ushinzwe umutekano abayobozi twavuganye nabo basezeye kudusubiza ubutaha bongera ko nabo bari bukore ubushakashatsi bamenye uko ibintu bigenda muri ako gace karenga karuri ni muri teritwari ya masisi na karake hafi ya teritwari ya nyiragongo ni ahantu hatuwe n'imitwe z'inyeshyamba zitandukanye zifasha ingabo za leta mu kurwanya ma makumyabiri na gatatu ariko ingabo za leta na guverinoma muri rusange nta n'umwe uzi uko ubutegetsi bwaho bugenda bikaba ari umwijima ku bintu byinshi byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri utwo duce tw'intara ya kivu ya ruguru ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma nongereye ndabahe mwaramutse n'ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nayo ndabice ku masonga mu kanya nkitangura mu burasirazuba bwa kongo hari ibiziga biharurwa mu majana byabonetse ahitwa ruhonga na kanlake y'ikibumba hagati ya teritwari ya masisi na nyirangongo bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika basaba leta ko bene wabo bashingurwa na iteka ishamwe mpuzamakungu onu naryo rigakora amatohoza kugira ngo ukuri kuri ubwo bwicanyi kumenyekane umumenyeshamakuru wacu ari asanka darius igoma atubwira ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize kuyavugwa ku burundi aho perezida w'ico gihugu evariste ndayishimiye ahamagarira abarundi kurwanya ubunebwe n'abakaboko basahura bike biba byabonetse ako kamo perezida evariste ndayishimiye yaraye agateye ejo kuwa mbere mu birori byo guhimbaza umunsi w'abakozi n'akazi vyabereye mu ntara ya bururi iri mu bumanuko bw'igihugu ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru wacu eloge wirikaneza imbere y'uko uwo munsi ushika perezida ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye agakuru keza n'abasirikare n'abapolisi mu mpera z'indwi yariko yugurura umwaka w'ishure w'intwazangabo mu gipolisi umurwi w'indwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare n'abapolisi aha yari mu mitakataka mu ntara ya bubanza mu burengero hari ikigo c'intwazangabo mu gipolisi mutangure utugambi tw'iterambere mu miryango iwanyu mu minsi heze ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata kredi kandi nivyo nabonye inyamiramabi yahembwa ibihumbi bitanu ndamubaza nti wewe vyagenze gute ati nafashe kredi kugira ntubake akazi umuhira igihugu nacyo mukorera cyabibutse iminsi yose iyo urose inyungu vyazi iyo nyungu nicyo tunababwira mucungere umutekano cyane abenegihugu batunge bace bashora hanyuma haboneke amakori amakori aduze ikigega ikigega nacyo kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahaze nta rugero perezida ndayishimiye yavuze umushahara wadubugijwe ko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare n'abapolisi bato bato ibisongerezi n'intwazangabo babwijwe rya amerika ko atanu umwe umushahara utiyongereye inshuro imwe mbere hari n'abasanze bongewe inshuro irenga imwe gusa ijwi rya amerika nta bimenyetso by'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejwe ko abaganiriye n'ijwi rya amerika ariko batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasya ariko ku rundi ruhande abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzimbye umunsi basanzemwo inzara nyene ibiciro byaduze urumva twebwe ubuye emwe ni ingorane n'ukuri yego leta dusaba yuko n'abandi bakozi yo- yobongera bo ndawuhimbaza gusa ariko ndiko ndawuhimbaritsa mu bukene tumerewe nabi ibi- ibiciro byabaye ndasi twebwe twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu by'ibifungurwa kubera turabangamiwe abantu bose abakozi ba leta boshikirwa Bonfils Nyongere umumenyesha makuru w'umurundi akorera cyane ku bibazo by'inzego z'umutekano avuga ko kuva Burundi bwitwa izina ata mukuru w'igihugu yari bwongera abasirikare n'abapolisi canke abajandarume kuri urwo rugero abandi bategetsi bagiye batwara uburundi kuva igisirikare n'ico gipolisi canke ikijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetsi babongera amafaranga ku rwego ba- bongeyeko muri kino gihe dufatiye ku gitigiri c'amafaranga n'ubushobozi bw'ivyo ashobora kugura ni amafaranga yabahaye eh, mu gihe bari bakenye cane mu gihe barangwa n'imyidogo ahejeje kwiha ijambo imbere y'abapolisi imbere y'abasirikare vyerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda ni umukenyuro akoze kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro canke ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza hama kandi n'umukenyuro haba muri politike no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu kubwiwe biratahuritse hagereranijwe n'akazi bakora ni abantu bakora akazi katoroshe ni abantu bakora akazi amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ni abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend bakora imirimo igihe cyose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro bakora mu gihe kitoroshe bakorera ahantu hatoroshe ibiro byabo ushobora kubisanga biri mu kibira ushobora kubisanga biri mu kabande ushobora kubisanga biri mu isoko kuri uyu wa mungu perezida ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi yemeje ko igihugu aramutwaga ikenye asaba umwe wese kwikubita agashi kugira gitere imbere igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abenegihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu ibyo si byo turinda kwigishwa kuko turabona ko uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze turyana gukora iyi mvugo itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamaranye iminsi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mucankuzo mu buseruko murumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva ico kico cyo gakuze ngo wicenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atarose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye i bujumbura wicenda juru ayo madolari arakoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera iyo shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza akubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazongera uti toka shetani umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushize mu burundi mu gihe hari abakozi bagera ku majana ane na mirongo itatu na babiri ba leta batabukuye mu cibo imishahara yabo ubushikiranganji bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwayipoperanirije kuri konti imwe eroje buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo abategetsi b'uburusiya bagirije leta ya amerika ko iriko iragerageza gutoba imigenderanire iri hagati y'uburusiya n'ibihugu vyo muri afurika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya mikhail bogdanov yavuze ko leta ya amerika iriko iremera mu buryo butari bwibonekeze imbere yaho ibihugu vyo muri afurika kugira bihagarike imigenderanire myiza bifitaniye n'igihugu ciwe yatangaje ko muri utwo twigoro two gutoba iyo migenderanire harimwo kugerageza kuburizamwo ikiganiro ikoraniro ritegekanijwe guhuza uburusiya n'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara ca st petersburg mu burusiya perezida w'uburusiya vladimir putin azokwakira inama igira kabiri hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu vyo muri afurika mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara ca st petersburg iyo nama izoba ifise intumbero yo kwerekana akigoro kiwe ko kwiyegereza ibihugu vyo muri afurika inyuma y'uko akumiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bivuye ku bitero igitero igihugu ciwe catanguye gukora muri Ukraine haraheze umwaka icegera c'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Mikhail Bogdanov yasubiye kwagiriza ibihugu vyo mu burengero bw'isi ko vyafashe imigambi yo gukumira Uburusiya mu makungu. Bogdanov yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse biriko bikora uko bishobora kose kugira bikumire Uburusiya mu vyerekeye politike n'ubutunzi harimwo guhungabanya inama igira kabiri hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu vyo muri Afrika itegekanijwe kubera mu gisagara ca petersburg mu kwezi kw'indwi yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu burusiya tas uburusiya bwavuze ko ibitero bwakoze muri ukraine atari ingwano ko ari igikorwa ca gisirikare kidasanzwe yamara ukraine n'ibihugu bicuditse vyo mu burengero bw'isi bivuga ko ari ingwano y'agasomborotso y'uburusiya ibise umugambi wo kwigarurira ubutaka bwa ukraine bodanov yatangaje ko kuva igikorwa kidasanzwe ca gisirikare gitanguye muri Ukraine ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyongereje imigambi yo kuremera ibihugu vyo muri Afrika biciye mu kugabisha kubifatira ibihano no guhagarika imfashanyo y'amafaranga nigenewe gufasha abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika kuva ingwano muri Ukraine yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi inakura mu vyabo abandi miliyoni n'imiliyoni itanguye uburusiya bwariyegereje ubushinwa ubuhindi n'ibihugu vyo muri afurika aho bwarondeye gukomeza imigenderanire kurushiza n'ivyo bihugu uburusiya bwarondeye cane cane gushigikirwa n'ibihugu vyo muri afurika umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov yaragendeye umugabane wa afurika inshuro zibiri muri uyu mwaka inyuma y'uko agendeye uwo mugabane hagati mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri afurika y'epfo yaratunganirije hamwe n'uburusiya hamwe n'ubushinwa imyimenyerezo ya gisirikare yamaze iminsi icumi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka umugwi w'abacangero b'abarusiya wagner wararungitswe kugwanya abagwanya ubutegetsi mu bihugu vya mali na repubulika ya centre africa muri ico gihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yakiye inama yahuje igihugu ciwe n'abategetsi b'ibihugu vyo ku mugabane wa afurika mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze i washington dc ariko arondera gukomeza n'ukwagura ibihugu bikorana na amerika mu gihe inguvu n'igihagararo vy'uburusiya n'ubushinwa biriko bitera vyiyongera cane ku mugabane wa afurika icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya mikhail bogdanov yatangaje ko abategetsi ba leta ya amerika bariko bakora irimentanya rigenewe kwambika ibara igihugu ciwe mu kwagiriza ico gihugu ko kiriko kirondera kwicisha inzara ibihugu vyo ku mugabane wa afurika leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu vyo mu burengero bw'isi vyarafatiye ibihano uburusiya inshuro zitari nke kubera ibitero ico gihugu kibandanya gukora muri ukraine ku bijanye na afurika y'epfo inama nshingamateka ya amerika iriko iremera perezida joe biden kugira afatira ingingo zikomeye afurika y'epfo kubera ico gihugu kiriko gikomeza imigenderanire n'ibihugu vy'uburusiya n'ubushinwa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umushingamateka john james wo muri leta ya michigan yarashikirije ingingo yiyamiriza imyimenyerezo ya gisirikare afurika y'epfo yagiranye hamwe n'abasirikare b'uburusiya n'ubushinwa bagwanira mu mazi iyo ngingo isaba leta ya perezida biden gusubira kwihweza neza imigenderanire hagati ya amerika na afurika y'epfo bifatiye ku ngingo y'ico gihugu yo gutunganiriza hamwe imyimenyerezo ya gisirikare n'uburusiya hamwe n'ubushinwa harimwo n'uko ico gihugu canse kwiyamiriza mu ishirahamwe mpuzamakungu onu ibitero vy'uburusiya muri ukraine iyo ngingo ivuga ko imigambi ya amerika ku vyerekeye afurika y'epfo itashoboye gutuma amerika ikorana mu buryo bwizigiwe n'ico gihugu muri iki gihe kandi umudemokrate akomeye wo mu mugwi w'inama nshingamateka ya amerika ujejwe imigenderanire gregory mix wo muri leta ya new york yabwiye ikinyamakuru the africa report mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ko afise imigambi yo kugarukana itegeko risaba leta ya amerika gufatira ingingo amaleta y'ibihugu byo muri afurika n'ay'ibindi byo mu mahanga akorana n'uburusiya mu bikorwa byabwo bigayitse bigeramira inyungu za amerika ku isi ku vyerekeye afurika y'epfo leta ya amerika yaranebaguye ingingo ya afurika y'epfo yo gukorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare n'uburusiya n'ubushinwa muri uyu mwaka ntiragabisha ko izofatira ibihano ico gihugu yamara yarateye akamo afurika y'epfo kayisaba gukorana mu vya gisirikare n'ibihugu bigendera kuri demokarasi kandi vyubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'amategeko
radiyo ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aho niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikro mwari kumwe na joe diana ninahazwe yakoze nadia ataha yegeranije amajwi yose mwumvise na etienne karekezi yaraduhagarikiye ku izina ry'abagenzi bacu bose ekipe yo muri kano gatondo tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro tugiye kuba kubategurira mu kurindira mugira umunsi mwiza mu banki no mu byanyu
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye